Queen Naomi na somebody wey be say so many so many people love naturally. You see the kind of love wey be say the Ooni of Ife get for Queen Naomi. Na so she dey loved on social media, everywhere, both online, both uh, uh, physically, every event wey she go internationally and here. Once Queen Naomi open mouth talk, you go dey see love, appreciation everywhere these enemies wey she get for ile-ife kingdom na just people wey be say dem dey selfish and dem no fit ever ever like better thing. my correct correct pipo eh wahala don burst for inside ile-ife o oh, as we take hear allegedly because the oba in council um una know wetin dem no dey do since na dem don open mouth call out huge uh, uh, supporters of Queen Naomi to make a very, very big announcement to them, my Kore Kore people. Well, now welcome back again to my YouTube channel, oh my Kore Kore people. If not the first time where you they see this YouTube channel, I beg, make you try. Like this video and make you subscribe to the YouTube channel. If you not a returning subscriber, I thank you well, well, oh. Now you gone, gone, gone. Now you be the real MVP. The chiefs and eh, the Oba in council especially true true afọ ọjọrọ ha mm, obi tara ha mmiri they, they no be better people at all and they no want make Queen Naomi find peace o oh, because people dey ask say assuming say na their daughters na im dey go through wetin Queen Naomi dey go through obi aga dey ha mma shey their mind go sweet eh hmm. the chiefs they for where them day, eh dem they behave as if they na dem be baba god without knowing say na baba god na still in control of everything dem they try to force kabiyesi to love all the ifa wives equally but he know say e not they possible Now only god for heaven I get the capacity to love each and every one of us the same yes even as he love us the same the grace where god put on top each of us not be the same thing na dat thing na why all dis eh, eh, eh, manmade chair ladies and chair chair chair no understand. naomi is still more respected both internationally nationally and on social media more than every of di olories. why? beta tin no dey hide. better behavior no dey hide na na wetin kabiyesi don open eye see say ah i make better mistake oo oh, by carrying all these women enter inside the palace against queen naomi. yes it don't dey very very obvious with this kind of announcement wey they come make for ileife say dem no really really like the king or even happy for the king say im get a prince Yes, the matter dey exhausting. The way they exhibit their dislike for Kabiyesi, it dey very very shocking. If they really really want make Kabiyesi reign as a king wey im be, dem go dey make a more better decision than joining hand with all these Ifa wives, especially Marian and Ronke, to continue to dey manipulate the peace where e supposed to come inside Ile-Ife kingdom. Davido dey do all these things dey think say na Queen Naomi dey dey do, na only KBC dey dey do. But no be dem dey dey do, dey dey also dey do the people of Ile-Ife there, my correct correct people. Mm. small time ile-ife fit to be like ibira people now wey e be say every woman now wey dem wan marry for ibira dem go need to check properly maybe im get di behavioural threat of maryam yes because na one woman na im dey spoil wetin dey happen for inside every community na one egg only one egg e fit make everywhere smell hmm my people, this oba in council dem really come outside to bring red eye for kabiyesi o because dem don come ileife there now dem don come announce dem don come announce to the kabiyesi and all di ileife people. say everything wey dem dey plan to pursue all di oloris say e no go ever ever work Hmm. say e no go never ever ever ever work e they no matter the the new strategy wey dem carry come aside. say e no go work dem don talk wetin dem talk It e just be like nigeria constitution when they ever ever change so now what it don't be right from when they start this their kingship and that rule they no go fit to change am Hey, I did very, very sorry for all these Oba in council member for Ileife. I did very, very sorry for them because the Almighty God way they fight for Queen Naomi go make them clash. Inote, Inote, now we hear say Ileife elders don come outside though, come talk to the Oba in council. Then clash, no be say na better talk, no be say then sit down, They talk, dem really, really clash because then again you no fit dey talk, say you be oba for your own side you con dey inside dey spoil the kingship and the rulership of another person now wetin the matter don dey turn to be that? They just wan continue to dey weaken the leadership of the kbac make e be as if say kbac wetin im dey tok e no dey do my correct correct people na proper hit back o oh. na we see for where dem go dey make this kind of announcement to ileife elders hmm my people it e just be as if say oba in council eh They don't plan with ashley and ronke including marian to scatter everything for the palace if kabiyesi no go comot eye for queen naomi then kabiyesi no go get peace for the kingdom It e just be as na dat kain statement na they make to oba in council of course e no go be with clear eye because i don't know how everybody can they talk alike for inside the council my correct correct people. i say now, wow god of queen naomi he go dey watch o he go dey watch when he go decide to do his e own make nobody talk. say ah share this one no come too much oh. Share this one no come too wahala eh even pipo say for you not be nigerians we love queen naomi They they pray for queen naomi mm, queen naomi need a lot of prayer at this point no be only queen naomi even her son He need a lot of prayers whoever wey dey fight queen now make e ready because god sef go fight dem eh, obas dey fear as if say na dem be the strongest but dem no know say there's a king that is above all king yes the problem wey dey for inside the palace obviously na the oloris na dem dey cook up all these things e no be queen naomi queen naomi was never the problem if you na see queen naomi was ready to even drop the crown and take a walk wetin be their really really be their problem and na this one na men wey be say dem get their own children o no be say dem no born pikin No, they get their own children come come another person pikin house They scatter everywhere They continue to dey give her woto woto every single day hmm na god go disgrace them. o oh. na god go break it break their hand by himself wetin no concern them. Then they don't decide to choke mouth come dey cause kata. And eh, queen naomi you have a very very big god where they fight for you but this year our motto is not to grieve our enemy Mm, we no go settle down make our enemy continue to declare clap our head uh, so that prayer you go take face them, but then make you no calm make you no cold for them. this uh, eh, urban in council and a, uh, a women uh, men fight it really really hot and na queen naomi day for the middle of it even people wey queen naomi know and people where she no know don't dey fight their But <laughs> hey, hey you know when god enter inside your fight even people wey no know you people where they claim they do no love you They go continue to they fight for you you go the one that say oh gene dey the people are really really heartless yes all these pipo wey dey for oba in council throne dem dey very very heartless and you know people wey be anti queen naomi eh i no know wetin e be wey this woman do na wey be say the joy wey dey come to her dey prepare una for body even when she dey outside but make una remember the story of david and goliath david na finally win abi -huh. so that one go be a very very good example for una for wey dey fight queen naomi at the end queen naomi go definitely come out victorious as she has always been eh at the end of the day wetin we wan see be say queen naomi and kabiyesi come down to get come back together as one naomi of the most high keep being strong o oh my sister eh god got your back when your enemy start to dey fight for fight for you unknowingly ah na that time i know say indeed you are serving a very very big god my correct correct people na this alleged information na i see on top of social media na i say make i run kitikiti run katakata come carry the tori come drop for your domot wetin you think about this one abeg make you remember to like and share the video if you never like and share the video no forget to subscribe to the youtube channel as well i go endeavour to bring una more fresh and spicy